iyi mwumva ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu cy'u rwanda dusamiranira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda zine n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu dusamiranira i washington dc muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri Sanga mutegurirwa mugashyikirizwa n'iradiyo ijwi rya Amerika kuri uyu munsi twagihariye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu ikiganiro ni cyanyu ibyiyumviro cyanke ibibazo byanyu n'intangere kugira duce irya nino ku byo tugira tuganireko abifuza kuturungikira telefone zanyu mukoreshe watsapu yacu ku nimero yacu ni kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro rero ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero mwese murararitswe muri iki kiganiro icegeranyo cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku igwirirana ry'abantu ku isi cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho imiryango finiwape cyerekanye ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na bibiri na cumi na rimwe igwirirana ry'abantu mu burundi ryiyongereye hagati y'ibice bibiri n'ibicindwi gushika kuri mirongo ibiri na kimwe n'ibice icenda ku ijana bimwe mu biri mu bituma haba igwirirana ry'abantu hari imigenzo hamwe n'imico y'abarundi ishyira imbere kurondoka hakaba kutamenya kubyara ku rugero kudaha agaciro uburyo bukoreshwa mu kurondoka ku rugero hamwe n'abagabo batitaho ibijyanye n'ingene bobyara ku rugero igitigiri cy'abafatwa ku nguvu bakibaruka batabyifuje nabyo nyine biri mu bituma haba e, kugwirirana kw'abantu ariko imvo zituma haba igwirirano ry'abantu si izo zonyine hari n'izindi tutarinze kudondagura twisunze gusa ibijyanye n'imigenzo hamwe n'imico y'abarundi kimwe mu byo leta y'uburundi yabonye ko igwirirana ry'abantu rigabanuka ni ugushyiraho umugambi wo kugabanya imbyaro ikifuza ko kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ku mubyeyi imbyaro zova kuri zitandatu zigashika kuri zitatu mbega uwo mugambi uriko ushigwa mu ngiro gute muti noneho kogwa iki kugira ico kibazo kikira gishinga uburundi gitorerwe inyishu abatumire ni bamwe mu babijejwe bari no ku rubuga ku bijanye n'ico kibazo umutumire wa mbere ni muganga juma ndereye n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida mu burundi ndabaramukije muganga juma ndereye
mwiriwe neza egome murakoze kubona mwafashe aka kanya naho mufatiriwe n'ayandi mabanga y'igihugu
mwakoze kuntumira egome uwundi twatumiye muri kiganiro ni jean berkimase barumbanze ni umwigisha ku bijyanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu ni mu ishyirahamwe abubefu gishinze guteza imbere ineza y'imiryango ndabaramukije jean berkimasi
ndabaramukije ego murakoze namwe kubona mwigoye mugafata aka kanya kugira mugire intererano muri kiganiro
murakoze kudutumira egome ariko imbere y'uko twinjira mu kiganiro reka tubanze twifashishe igice gito ku nkuru ya mugenzi wacu eh, kuri icyo kibazo nyine tugiye kuganira
nyinshi muri iyo miryango niyo muri zone ngoma yemeza ko umugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshe ko bawushira mu ngiro bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka abandi bakabona nyabuna ko kugabanya uruvyaro arico conyene coja imbere y'iyindi migambi mu miryango ico bikoze nk'uko abo banyagihugu bavuga ni uko abakenyezi ari bo ahanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo ivyo bikava ahanini ko abo bakenyezi abakenyezi ari bo baha umwanya ukwiye abaremesha kiyago mu gihe babasanze mu mihana mu kubigisha ukugabanya ivyaro n'akamaro kavyo bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba nyabibuye ati uwo mugambi uratugora ibintu byo kubyara ku rugero mu bisanzwe byari byiza mugani ko abantu batabikurikirana neza jewe kuko sindabyumva neza mugwe nturi abana tumara imyaka mikeyi cyane iyo nk'imyaka ibiri yonyine Eh, si myinshi cyane mugani ndiko ndamaza buke buke ndumva ko bitagenda neza wewe hakuru yigombera abana benshi benshi mugani nanjye ntabi- ntabikeneye Eh, kubyara ku rugero kubera bataja ku- kwa muganga babaha impanuro abagabo Eh, kubera muba mutabyumvikanye n'umugabo caba ingorane kubera we aba ataba- atabishaka kubyara abo bana batatu aba bashaka abana batanu ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine musongati babona ko ico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bumanuko bw'igihugu abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe atamyaka cumi iheze bari munsi y'ibihumbi mirongo ine na bitanu aha rero indongozi z'iyo komine zigatera kamo amashirahamwe mpuzamakungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo zishike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya imvyaro mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika arakoze mugenzi wacu ale ive irankunda kuri iyo nkuru reka ikibazo cya mbere tugitumbereze kuri muganga juma ndereye Ehm, leta yihaye intumbero y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ku mubyeyi imbyaro zova kuri zitandatu zikajya kuri zitatu Eh, iyo nkuru twumvise muri komine musongati musongati ni komine imwe mu makomine menshi agize igihugu cy'u Burundi iyi iyi nkuru eh, irabatera intege canke irabaca intege mu migambi ya leta yihaye
murakoze cyane Eh, hamwe twoca ducika intege twoca dutanga imihoho ariko sinibaza ko ari uko umuntu yobifata eh, nivyo ni akazi katoroshe ariko kandi hariho ibitari bike biriko birakogwa kandi twe twi- turavye eh, dusanga turiko turatera intambwe kumbure hariho n'ibindi bikigoranye ariko muri rusangi umuntu ntiyofata ko menga atakiriko kirakogwa ibyo si byo na gatoya hariho intambwe zitari nkeya zu- tumaze gutera ariko kandi haracariho n'ibindi bikenewe ko tubandanya dukora ivyo navyo eh, birabandanya bikorwa ko hari imigambi itegeza gushirwa mu ngiro kugira ibikorwa bibandanye Eh.
sinzi ko mushaka ko nogira ko ngo ndabahe uburorero Eh, kuko duhe duhe uburorero eh, bw'izo muba- ntambwe izo ntambwe mumaze gushikako
Eh, murakoze Eh, uravye eh, i- icigwa cakozwe mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eh, citwa eh, enquete demographique de santé eds ni ukuvuga twasanze muri ico gihe umukenyezi w'umurundikazi ageze mu bigero ya- yibaruka hagati y'abana batandatu n'indwi Eh, bari banditse batandatu n'ibice bine ariko kubera ata- ata gice c'umwana twafashe yuko ari hagati y'abana batandatu n'abana indwi hanyuma eh, ubu vuba muri uku kwezi kwa gatatu eh, haherutse gusohoka eh, ibiharuro vya mbere vy'iyo vy'icyo kigwa nyene casubiwe gukora gukorwa muri uyu mwaka mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no mu ntango y'umu- y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bitwereka yuko ubu tugeze ku bana hagati ya batanu na batandatu tugeze kuri batanu n'ibice bitanu bisigura rero yuko eh, hariho intambwe tumaze gutera tugiye kuraba rero mu biharuro tuba dufise eh, bita vya rutine ivyo iyo dukoresha iyo turiko turasuzuma umugambi hariho intambwe nini cyane yatewe kuko uravye umwaka w'ibihumbi bibiri twari dufise ibice eh, babiri n'ibice indwi ku ijana ry'abakenyezi b'abarundikazi bubatse nibo bakoresha eh, uburyo bwo gutandukanya imbyaro ubu tugeze turabye ibyo biharuro tugeze kuri mirongo ine na babiri n'ibice bitanu eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bisigura yuko eh, twateye intambwe kandi tuganiye n'abahinga bize ibyerekeye eh, igwirirana ry'abantu demografi batubwira ati kugira ngo ijya ntumbero leta yihaye eh, muri vision 2025 yuko eh, tworonka umukenyezi w'umurundikazi ageze mu bigero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yoba afise abana batatu bisaba yuko twari dufise n'ibiburiburi ibice mirongo itandatu ku ijana by'abakenyezi b'abarundi bakoresha ubu- ubwo buryo birumvikana rero yuko ntiturashikira isemo n'ibyo ariko turiko turatera intambwe tugana eh, kuri iryo semo kandi twizeye yuko eh, abarundi n'abarundikazi twese dushize ingufu hamwe bishoboka ko twoshikira urwo rugero Eh, murakoze imbere yuko duha akanya jean mbere kimase nawe ego turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hasigaye imyaka umunani gusa ntihenze kugira dushike eh, kuri iryo hangiro mwihaye rya bibiri na mirongo ibiri na gatanu kugira umukenyezi azoba ashitse ku bana batatu murabye ingene muriko murabikora mubona muzoshika kuri ico gitigiri muri iyo myaka umunani gusa isigaye alo Alo. Egome harabaye ingorane mu buhinga bw'ivyuma. in- Egome muganga Juma ndereye muratwumva?
yego ndabumva E, muratubare hari habaye akagorane gatoyi Twa- nariko ndavuga hasigaye imyaka umunani gusa kugira dushike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu uwo mugambi mwihaye wo gushika ku bavyeyi bavyara abana batatu uravye ico kiringo c'imyaka umunani gusa isigaye mubona muri leta ico mwihaye mushobora kuba mwa- muzogishikako
Eh, birashoboka birashoboka ariko bisaba yuko eh, abantu baja hamwe bagateranya inguvu hanyuma dukoreye hamwe birashoboka ko twoshobora gushikira kuri iryo hangiro ariko rero ico si igikorwa cokorwa n'umuntu umwe canke n'ubushikiranganji bumwe gusa birasaba yuko eh, ubushikiranganji butandukanye buterera agacumu ku bumwe ari naco gituma na cane cane ubu- ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu barafise uruhara ntangere barafise ico bateguza guterera eh, hariho eh, amashirahamwe y'abasanzwe bikorera utwabo barafise ico ba- bateguza guterera hariho abari mu madini nabo nyene barafise uruhara rw'iwabo bateguza guterera eh, abarundi bose bagiye hamwe eh, tukumva ko vy'ukuri ari ikibazo c'inkoramutima tugakorera hamwe birashoboka kuko ugiye kuraba eh, muri iyi myaka cumi iheze eh, ugiye uraraba ingene uburundi bwagenda butera intambwe ku mwaka ku mwaka twongera ko nk'ibi- nk'ibiharuro bigera nko kuri bi- bitatu ku mwaka bisigura yuko muri iyo myaka umunani hamwe twoza turashira ko ibyo bitatu twaba duronse mirongo ibiri na bine gu- guteranya na mirongo ine na bibiri dufise urumva ko two- twoba tuhashikiriye ariko rero ntibyoroshe nk'uko ndabivuze kuko eh, iyo uko tuzogenda turiko turatera imbere abantu bagatangura ku- gukoresha ubwo buryo abari- bariko barabukoresha uko bak- batera bagwira rwose niko kandi bizoba bigoye kuronka abandi bashasha binjira ari naco gituma uno munsi kumbure biracoroshe gatoya kuza turaronka abantu ariko tuvuge nko mu myaka ine itanu iri imbere bizoba bigoye ko dukwiza ivyo bitigiri twahora dukwiza ku mwaka ariko kandi eh, abantu bose abarundi n'abarundikazi eh, tugiye hamwe tugashira ingufu hamwe birashoboka Ego mwe murakoze reka Jean Berkimas barumbanze nawe murumvise ivy'userukira leta avuze namwe mujejwe kwigisha kubijanye n'uwo mugambi wa leta kuko amashirahamwe yose akora kuri ico gisata yishinga imigambi ya leta Jean Berkimas ku kibuga mubona bifi- bimeze gute mwebwe mubikoramwo mwi- mutanga izo nyigisho
Eh, murakoze cyane eh, nk'uko umuyobozi aje kubishyikiriza Eh, nibyo turi ku kibuga je nkora mu ishyirahamwe abubefu ishyirahamwe ryite- ryi- eh, ryijeje guteza imbere ineza y'imiryango Eh, rero eh, iyo tu- iyo turiko turabakira turabona yuko hakiriho intambamyi zimwe zimwe arizo zizi umuyobozi yavuze ko twaheza tugafashanya bagafashanya n'abandi muri abo bandi rero twebwe eh, nta bubesi turimwo Eh, turi mu gisata kimwe mu mashyirahamwe amwe yahereje kuvuga afasha ni ukuvuga ate aho inguvu eh, ashigikira ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu eh, no kurwanya sida na cyane cyane ibyo bijanye eh, eh, n'irondoka rijanye n'amagara meza mugabo rero turavye turasanga aho hakiriho intambamyi zimwe zimwe zituma batarajijuka neza ngo bak- baje umugambi eh, naho tubona ko biriko biratera imbere turaba tugende no mu minsi iheze Eh, aho novuga nk'akarorero eh, ko nko ku- kutiga kwa- kwa- kw'abigeme cyane cyane uzivuge uzivuge ugasanga mu abantu- ncamake unyarutse uzivuge mu ncamake
ego hariho nko kutiga kw'abigeme hariho nk'usanga twebwe abakozi abakozi bageze kwakira abantu batabimenyereye hari usanga hariho ibintu by'amadini amadini amwe amwe atabirekurira hari usanga hariho eh, aba- aba bana mwige- mwigeze kubyumva mu- hariya musongati abantu um- umwe akabyemera uwundi ntabyemere cyane cyane abashinga ntahe hariho usanga amavuriro abikora ari kure na kure hari usanga ibihuha ni byinshi hari usanga eh, ab- abigira sinda bibazwa hariho abagira batamenya neza batazi ingene ibyo bintu bikora Eh, hariho rero n'imigenzo nk'uko mwabivuze imigenzo ijyanye n- n- n- n'ingene igihugu kiba kimeze Eh, dufashe nk'umuntu avuga ati "Jewe mba mu urugo rwiza mu kirundi rwa rugo rusa abana batandatu indwi urumva ugasanga nk'ibyo kugira ubihindure ni ibintu tugenda duhindura buke buke Eh, duhereye nko kuri eh, twebwe nyine mu bakozi hama tugo- tugaca duhera no mu ba- muri abanki nyine tugenda turakorana badufasha mu mu rwaruka n'abantu nyine eh, bandi tu- tubana mu kibano akabariro tugaragaza kugira ngo turabe ko ibyo tuza turabikuta buke buke Ego me ibibazo ni byinshi ariko reka tubanze duhe akanya abanyagihugu nabo bifuza kubaza Eh, abatumire ni muganga Juma Ndereye umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida uwundi mutumire ni Jean Berkimas Barumbanze ni umwigisha kubijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Abubef gishinze guteza imbere ineza y'imiryango turiko kuganira ku kibazo cyo kugabanya imvyaro mu gihugu c'u Burundi Emile mwiriwe
neza Egome mufise ikibazo mufise intererano munyarutse
ego muri make ndabije intererano gatonya ndasozera ku kabazo Na- nagombye kuvuga kugira icyo mvuze ku icyo kiganiro mwashyizeho cy'in- cy'inkoramutima ku bisanzwe biragoye ko mu burundi ibintu byo kugabanya imbyaro bizoja mu ngiro kuko nk'uko nabivuze hari ijambo rikunze gukoreshwa mu burundi ijambo rijyanye ngo no ngo, ngo tubyara abo dushobora kurera rero jewe bikantera amatsiko nkibaza ati mbe umuntu ashoboye kurera abana bangahe kweri kumbura ako kabazo baragira icyo bakavuze ko uko ari babiri kuko ubiravye mu burundi abantu bifise sikirenga iyo rero bavuze ati tubyara abo dushobora kurera umenga hari igice kimwe ki- kimeze nk'ikigizwaho ikindi kigahabwa ububasha bwo kubyara abana benshi uko ndagoye nk'akarorero murantunga kubikoresha uko kuko n'ibintu bigaragara Ego Burundi munyarutse hari ubwoko ego mu Burundi hari ubwoko bushika butatu bwemewe n'ibwirizwa shingiro hari ubwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abato kumbure aba- abatumiye bagira ico babivuzeko Uburu- ico ubwo bwoko bw'abahutu ni ibice bishika m- birenga mirongo umunani ngira ngo kwijana na bingahe ibice mirongo umunani ngira na bine ubwoko bw'abatutsi ugasanga ni ibice cumi na bine gutyo n'igice kimwe ngira ngo cy'ubwoko bw'abato mbe ngerageje kubaza nk'uwo wajyaga ibintu byo muri abubefu nta nyinshi no kwita patirisibure bafatiraho bw'iyo sansibirizasiyo yabo iryo himiriza ryabo rikunde ni- ntibabona yuko bafatira ku icyo kibazo cy'abantu bafise igice kinini mu burundi cy'abantu benshi murahoze ngira ngo barampinyishe wewe uvuga yuko abahutu ari bo bohimirizwa ubundi bwoko bakabureka
oya hari mu bisanzwe iyo uri kurigisha hari ikintu ushobora gufatiraho ukavuga ati iki kiri hagati cyane kirashobora gufatirwa ko ni- nicyo nise particibule sino ubundi bwobwo ntibofata ntiboreka abaca ngo bafata umugabo boshira ingufu cyane ku icyo gice kigaragara neza ko aricyo abantu batera bagwirirana ego me ikibazo gitumbereje kuri jean mbere kimasi ariko reka tubanze tugihe muganga Jean- eh, muganga juma ndereye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bu- aribwo buserukira leta y'u burundi nyakubahwa muganga iki kibazo cy'uyu muntu mucishura gute
Ah, arakoze cyane ku kibazo ciwe ariko numva amenga ariko aragishiramwo intumbero ya politike je ndi umuganga si ndi umunyepolitike ndamwishure nk'umuhinga w'umuganga ajejwe amagara y'abantu atari umunyepolitike Eh, ivyo kugira recensement y'amoko je ntayo ndagira nta- ntavyo nzi ariko uko bigenda kose twebwe nk'abaganga icya mbere dushyira imbere niyo turiko turavuga uburyo bwo kugabanya imbyaro ni cyane cyane amagara y'ababyeyi n'ibibondo si ukubera ko abahutu ari benshi ababyeyi babo badakeneye a- a- badakeneye gukingirwa n'ibibondo byabo si ukubera yuko abatutsi cyangwa abatwa ari bat- ari bakeya aribo ba- ba- ba- bibereye ko dukingira ababyeyi babo n'ibibondo ikigira kabiri ni uko igwirirana ry'abantu rifise ingaruka mbi ku iterambere eh, ry'igihugu cyose muri rusange tubifatiye rero eh, eh, kuri ako karorero twumva abarundi bose ata n'umwe avuyemwo bateguza guhimirizwa baba abo bahutu abatutsi n'abatwa n'abandi n'abanyamahanga mbere babaye mu burundi nabo nyene bateguza guhimirizwa ku neza y'amagara yabo amagara y'ibibondo ya- byabo ineza y'imiryango yabo n'ineza y'igihugu kuko eh, n'imana yaturemye imbere y'uko imana irema umuntu abaza basoma ijambo ry'imana barabizi umuntu niwe kiremwa cya nyuma care- cya- cyaremwe n'imana imbere y'uko imana irema umuntu yabanje gushyiraho ibimukikije itunganya ibizomutunga I- i- i- i- ikibazo rero cyaduka iyo abantu bariko bariha kugwiza irondoka batari ko bararaba ibishobora gutunga abo bari ko bararondoka kuko n'imana yategekanije yuko imbere y'uko turondoka imbere y'uko tugwirirana tubanza kuba dufise ibishobora kudutunga ego me murakoze jean mbere kimasi barumbanze abahutu abatutsi abatwa mubaha inyigisho zimwe kandi mu- bose bakwiye kugabanya imbyaro cyo kimwe mutwishyure cyangwa mwishyure mu- mu- uyu mu eh, uyu emile yabajije
murakoze cyane n'ikibazo numva eh, nk'uko umuyobozi abi- abivuze twe dusanzwe turaye aba- abafundi mu byo kwa muganga rero mu- mu ncamake iyo turiko turabigisha iyo turiko turabasigurira eh, ni- ni- nib- n'ibyo dukoresha ntitubaze ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uri umutwa na- cyangwa iki ibyo twebwe nibaza ko biti- bitari- tutarimwo mugabe turazi ishinga ni iki kugira ngo dusigu- dushobore gusigura neza akamaro kirondoka kijyanye n'amagara meza na cyane cyane uwo mugambi eh, wo kubyara abo dushoboye kurera ni uko tuba dukeneye ko uwo mumama tuba dukeneye ko uwo mwana cyane cyane ibi bita ko umumama ashobora kurwara cyangwa agatwarwa agatwarwa urupfu ruka- akitaba imana ariko aratanga ubuzima bw'uwo mwana hagapfa uwo mumama hagapfa n'uwo mwana cyangwa uwo mwana akajya mu ibarabara urumva twe ntacyo tuba turi ko turakora twe dushaka ko umwana mama wiwe bikunze na se wiwe bakagira amagara meza niyo siniganiye hanyuma ikindi nacyo ni umukebura gatoya turiko turabivuga igituma tutabiraba twebwe ni uko tuzi uburyo busanzwe buhari hariho uburyo buri bufitwe n'umuntu yaba umuhutu yaba umututsi yaba iki A- ash- arawufize uno munsi eske hacerekana ko ejo azoba awufise azoba bi- bikirimeze kwa kundi turavuga tuti raba iyi si aho umuntu aba aho mba jewe nimba mba- mba mu- muri ari zinga tekisi hekari zingahe uko noba byaje hirya y'ejo ntihazo- ntihazokweguka bikunda agasi kazoguma ari gatoyi aho uzoba ufise hose tuvuga ngo uzoba ngo muri benshi no tuja gutoraho abandi canke oyaye hanyuma iki- ikindi naco no kuraba ko abahutu niba ari bo benshi bakaguma bavyara uko bangana abatutsi ari bake bakavyara uko bangana abatwa ari bake bakavyara uko bangana bose urumva hazobura umwe atera imbere nta muhutu azotera imbere nta mututsi azotera imbere nta muhutu azotera imbere kubera batagiriye rimwe umugambi batawumvisiye rimwe ngo ukurikize rimwe hose umwe ntashobora kuvuga ngo je ngo hinge nigishaba ngo niba ari benshi mundwa ko ivyo tu- tudashobora kubikorera ko eh, na gatoyi Murakoze.
nibaza ko kwihangana tubashyira hamwe kubera amagara na ya bose sayumwe canke canke uriye murakoze nibaza ko yatahukiwe mutangara kuri telefone mwiriwe ego mwe mutangara muhagaze he mwifuza gushikiriza iki munyarukije
murakoze nabagira ngo amaze uwo mutumirwa biragaragara ko abanyafurika n'abarundi muri rusange ntabwo bishoboye mu buryo bw'imitekerereze bakenera umurandata ikibazo cyanjye ni abona hatowe itegeko rikumira abantu kubyara abana aba ntabwo abona byateye ikihe kibazo kuko njye nibwo buryo mbona bubereye afurika
egome nabazaga nanone uwo mutumirwa kuki badafatwa ingamba ubona zihamye uretse kwigisha abantu utuntu bana ejo ejo ni ibintu ubona bidafite bidafite ireme ariko n'abazaga kuki hadatorwaho amategeko ahamye ashimangira ibyo bintu abona byatera ikihe kibazo biramutse bikoze murakoze murakoze muganga juma ndereye kuki mutaja muri leta ngo musabe yuko haba itegeko rishyirwaho mu yandi mategeko agenga igihugu yo kubyara abana mugashyiraho n'igitigiri ntarengwa
murakoze cyane ibyo birafise abo byega ariko nk'umuhinga nk'umuhinga je bambagije sinohanura leta ko yofata itegeko kuko kenshi iyo ni nzira idashika hariho ibihugu byigeze kubigerageza bararonse hamwe hamwe kubera bashyiramo ingufu nyinshi bararonse inyishu yari ibereye muri icyo gihe ariko nabo barateje baragaruka inyuma igikuba gihari kandi gihambaye dutegereza kumva twese abarundi n'abarundikazi ni uko aha turi ko turavuga ibintu byo guhindura mentalite guhindura uko umuntu yari asanzwe yiyumvira uko abaye ivyo navyo ni igikorwa cyo kwamiza ko bifata umwanya ariko ni ukwama turi ko turabishyiramo inguvu kugira ngo abantu batebe babitegere kandi biramaze kubonekana no mu bindi bihugu aho umugambi nk'uyu wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu aho wateye imbere cyane nta byo gushyiramo inguvu bakoresheje bagiye barahinyiriza abanyagihugu bagiye barabasigurira bagiye barabigisha guteba iyo bakenyezi n'abo bubakanye bamaze kubona ineza yo gutandukanya imbyaro cyane kuzihagarika bikenewe bonyine basigara bari ko baravuga ati eee kumbe bujya naho leta yavuze ngo abana batatatu ahubwo twebwe hari n'ubwo twoshobora guhereza kuri aba babiri birakwiye muri il morise naheruka yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu bo basigaye bavuga ati one is enough ni ukuvuga umwana umwe arakwiye bisigura rero yuko abantu uko ugenda uriko urabigisha aho niho ngarutse guco berkmanse yavuze ni uko tuza turareka abakenyezi bige n'abagabo babo banashaka bige abantu bajijuke bamenye ubwenge hanyuma tubandanye turiko turabahimiriza uko tuzobandanye tubahimiriza nabo nyene barazi bazomenya gutora barazi icyatsi n'ururo barabona kanatsinda noneho uno munsi abarundi batari bake bariko barabona ingorane z'irigwirirana ry'abantu kandi nabo barabona yuko bategeza kugira icyo bakoze ni ukuvuga rero ni uko tuza turasenyera ku mugozi umwe tukabandanya tutarinze gushyiramo inguvu ni uguhimiriza niko kazi gakomeye cyane twashobora gukora egome kuri mwebwe rero nta nguvu zikwiye gushyirwamo n'umuntu akwiye kuraba igikenewe kugira uwo mugambi ushike ku ihangiro ryawo turafite daniyeli kuri telefone mwiriwe daniyeli
mwiriwe neza egome muhagaze he mwifuza gushyikiriza iki
nda mu ntara ya makamba nyarutsa
nagira ntangure yishimiye uwo mutumire yego
hanyuma nsengera ko ndamubaza akabazo yabuze yuko hari aho byagakunze kuri iryo himiriza duha mu mayire ya komoro n'ahandi none yasanze ubu ubageze babyara bangahe bo babigendeje gute izo nyigisho zari zimeze gute zari zimeze nk'izi zo mu burundi kuko ngaha mu burundi baratubwira ngo mubyara aho mushoboye kurera ngaho uhasanga ababivuga bafise kumbura abana benshi n'ubwo usanga ari uko bafite ibyo baba none kubera iki batinya ko ryoba itegeko kugira ngo tuzoshe tubafatira ko akarorero
murakoze reka twakire kandi na jire jire mwiriwe
mwiriwe yego me mugire ko munyarutse
yego je nashaka gushikiriza yego nuko ahubwo leta irakwiye kugira politiki itomoye yo kugabanya imbyaro na cyane cyane gahimiriza yuko urabona abantu babyara cyane usanga abantu ataburyo bafite Nta- nta guciriyemwo nta guciriyemwo politike isanzwe iriho uyinegura iki imbere yo kubandanya
oya politiki hari ntibarashyiramo ingufu zihambaye ku buryo uwurenze ku byo baba bashinze ahanwa
yego uka nk'ubu bavuga bati umuntu azobyara abana batarenga batatu urengeje batatu agahanwa urabona abantu benshi usanga bafise ubukene usanga abantu benshi bifise usanga bafise abana bake mugabo rero leta nayo urabona nta politiki irashyiramo yashizemo nta nguvu ishyiramo n'uwagire- n'uwurenze ku byo baba bavuze nta na kimwe uvuga ngo babyara bashoboye kurera ngo n'igihugu gishoboye kurera kuko abantu hari igihe riradamo ku buryo uzoba birenze uzoba yahanye biba byiza rero yuko bashyiramo n'ibihano urenze kuri iryo tegeko agahano none mu bushinwa urabona ko bagabanije ibyaro bakabyara umwana umwe bigakunda kuri niho byovanga kandi duke
yego me
ikintu ageshi murakoze murakoze reka duhe akanya kwa ubwa mbere jean mbere kimase barumbanze eh, abanze yishure jire J- eh, jean mbere kimase ubona aho baho politiki itomoye kugabanya imvyaro canke hakajamwo no guhana
ego murakoze cyane nagira mbaze mbwire gatoyi eh, mutangara akantu yari yavuze avuga ngo ngo ngo twohimiza nk'uko nyariko ne- ne ya- yabitanguye nashaka nunganire eh, muganga mvuga nti ko iyo turi ko- iyo mu mu gukoresha uwo mugambi hariho amateka n'amategeko eh, mpuzamakungu dutegereza gukuri- gukoresha le doncho bita le droit ayo maduba rero urumva tuci- tuci- duciye dushyiraho ngo tuya- tuya- tuyarenge tureke guha uburenganzira bw'umuntu yifatira umugambi yifatira ingingo yifatire intumbero urumva ko tuba tubonyanze eh, ako gateka kiwe ikigira kabiri ni uko bategerezwa ku- kugira contribution bakagira uruhara nabo muri mu mu kubitahura kuko turi kuvuga ngo dushyizeho itegeko iryo tegeko urumva utari u- u- urishyizeho tu- ritumvikana bataritahura ni umugozi uba utambitse mu nzira uja gutegwa ari we wese ata- ata- atumva atazi n'icyo aba ariko arakora Rero ibyo bibiri numva nabyo byofasha kugira ngo yumve ko gu- gushiraho itegeko eh, bi- bitabaye ngombwa biba byiza ko umuntu umwumvisha hama tugakurikiza eh, le droit y'ababikoresha eh, novuga zisanzwe zihari Eh, kuri ntuze kuri eh, cyane cyane jire nawe avuze ati byoba nk'itegeko yego ni naco Bari- wari na- ni naco yarije kwishura guhana eh, Eh, gisa nk'icyo nyine na si byiza gufatirwa ibihano gufatirwa nuko ateva ngo ngo ba- basiga amategeko baba bafite abana bafite abana benshi kubera bafite byinshi nibaze naho nyine ko atari byo kubera eh, mu byo navuze bishobora gutera ikibazo uko utamenya kurimo mu bituma tuta- tutijuka uwo mugambi si si ngombwa nuko bafise uburyo ubuhe ko bari babona- ba- bafite abana benshi n'uwo ushaka mbere karaba usanga ari igihushane kubera barabyumva bakabizamo hake- bakaja muri uwo mugambi hakiri kare bakabikore- bakabikore- ba- bakabikoresha rero nico nituma navuga nti ntivyoba byiza dusizeho itegeko tubanza tukareka buhoro buhoro buhoro buhoro umuntu agenda akabyumva akagenda abyumva buhoro buhoro noneho aki- akazigiramo uruhara nakahita ukoze eh, nyene co atarimwo ni nk'uko wowe ugikoze ata- ugikoze ku ruhara rw'abandi urumva vyiza rero nohanura yuko twogenda buke buke gutyo nyene abantu bakavyumva hanyuma bakabyinjiramo ubugahama twebwe natwe abaganga tukaba turi ngaho kugira ngo tubibafashemo mugabo tutabwiye muri leta ngo fata ingingo fata iyi n'iyi n'iyi mu mwana yawe nibaza ko bitaba ari byiza na gatoya Ego me murakoze muganga Juma ndereye imbere ko tubandanya mwari mwadusavye umwanya muto yariko ibibazo biraboneka yuko bihambaye ragira tubasabe yuko mwotwihanganira mukaduha uwundi mwanya muto sinzi ko muvyemeye kugira tubandanye
reka tubandanye Ego me murakoze cyane reka muce mugira ko mwishura ikibazo ca Daniele Ile Maurice muheruka mu- muri Ile Komore muramba barya muheruka ngo izo nyigisho Maurice niwe yabuze komora ariko ni Maurice nagiye ni ire morisi mu bacire ku mayange ingene bo bo bigisha kumbure twumve yuko ari ico abarundi bohakura
urumva eh, hariho ibintu bimwe bimwe abarundi dusamarako kandi bidutera ingorane Il Maurice batanguye umugambi eh, wa wo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu kuva mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda muri mirongo itandatu twebwe ugiye kubiraba neza umugambi wari watanguye nko muri mirongo umunani n'indwi ariko haciye habaye ingorane igihugu caguyemo muri mirongo icyenda na gatatu tumara imyaka hafi icumi ibintu bimeze nabi umuntu adashobora no kuja ku ivuriro ariko ararara ahunga n'ibiki twaragize ingorane z'intambara ivyo rero byaradusubije inyuma bisa n'uko akazi kasubiye gutangura neza hafi y'umwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na kabiri bibiri na kane na gatanu niho ubuzima bwasubiye gutangura mu gihugu ugiye kuraba rero nababwiye yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri twari dufite bibiri n'ibice indwi gusa ku ijana by'abakenyezi aribo bakoresha ubwo buryo mu myaka itarakwira na mirongo ibiri ni ukuvuga mu myaka cumi n'itandatu tumaze kuronka abakenyezi mirongo ine na babiri n'ibice bitanu ku ijana bariko barakoresha ubwo buryo ibyo bisigura yuko no mu burundi abantu nibareke kwihebura turiko turatera imbere ariko rero ntibisigura yuko tumaze gushikira isemo ni nacyo gituma tubandanya tuvuga ati abarundi nibategere yuko kazoza k'igihugu tukazeye muri kugabanya imbyaro kugira ngo tubeho neza twibesheho dukura ibidutunga mu bidukikije kugira ngo ntitubihonye tubandanye tubayeho neza ari nacyo gituma igikenewe ari ukubandanya duhimiriza abantu muri iyi morise rero mu ngo nyinshi usanga bafite abana babiri ntibarenza babiri kenshi hari na bamwe bamwe mbere ubu bakubwira ati umwana umwe aba akwiye ariko umwana umwe naho ugiye kubiraba aba ari ukwiyumvira nabi kuko bujya mu rugo urugo rwubakwa na babiri ni ukuvuga yuko iyo dushatse yuko abantu babandanya babaho nk'uko bariho uno munsi igiti giri dufise uno munsi aricyo cyobandanya kibayeho ni uko umwe umwe wese aronka uzomusubirira ni ukuvuga n'imiburiburi urugo rwose rwubatswe rwateza kuronka abana babiri ari nacyo gituma leta y'uburundi yoyo kandi nishure n'uyu muntu umenga naho ariko aravuga ibya leta y'uburundi umenga ntaje imigambi ya leta y'uburundi naho nyine kumbure niho twatereza guhera abanyagihugu nabo abenegihugu barigishwa kumenya imigambi ya leta leta y'uburundi irafise intumbero irashe yanditse muri viziyo venti venti senke ivuga ati tugabanye tuve ku bana batandatu n'ibice bine ku mukenyezi dushire kuri batatu urumva politike irashe itomoye niyo politike leta iratanga intumbero abasigaye rero ko abahinga bakora kugira ngo iyo ntumbero ya politike yatanzwe tuyishikire leta rero yamaze gutanga intumbero kandi yabikoze neza cyane abahinga natwe turi ku kivi turiko turakora ariko ntiturashikirize mu leta yaduhaye ariko turavye tubona turi mu turiko turaja mu nzira yo biracakenewe yuko tubandanya tugakorana n'abandi abo byega bose abashobora guterera agacumu k'ubumwe ariko ntiyagire umuntu aca yihebura ngo birayangaye noneho biraheze oya ntibiragera aho bihera ntibirayangara cyane rwose ariko kandi dutegereza kumva ko duteza kubwikorera ko twese nk'abarundi abarundi n'abarundi kazi bose dutegereza kubwikorera ko murakoze muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiranira mu kirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'amerika i washington abatumire dufise ni muganga juma ndereye mu kiganiro muri isanga n'umuyobozi mukuru ajejwe umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara y'abantu n'amagara meza murambabarira ni mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya umugera wa sida mu burundi uwundi mutumire ni jean berkimas barumbanze umwigisha ku bijanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe abubefe ryishinze guteza imbere ineza y'imiryango abifuza kwakura no kugira ico bashikirije ni benshi turafise Emmanuel kuri telefone mwiriwe Emmanuel
mwiriwe neza ku ijwi rya Amerika ego me tubasabe munyarutse muhe akaryo abandi bari inyuma
e, najya nambaza uwo mutumire ku ruhande rwa leta icyo bakora ku munyagihugu muto muto aho ngaho mu cyaro babagira inama y'ukuntu bashobora kuringaniza urubyaro kuko hano i kigali mu rwanda aho bica mu byo bita akagoroba k'ababyeyi bajya bwireho uko babasha kubikora murakoze akagoroba k'ababyeyi mu rwanda n'agaki mwo bidusobanurira neza
ni aho ababyeyi bajya mu aho ni nk'inama bakora ku mugoroba hanyuma bakabagira inama y'inguko zubako uko bashobora kuringaniza urubyaro n'ibindi byo mu muryango
egome murakoze reka twakire kandi na steven steven mwiriwe
mwiriwe mwiriwe Egome mushikirize ikibazo cyanyu canke intererano
nagomba mbaze uwo yaje aserukira ubushyikiranganzi bwo ngaho i burundi yego
barafise umugambi wo kwigisha kubyara ku rugero ababyeyi bo ngaha ariko hariho amashengero menshi usanga ariko arigisha ngo ubwo buryo burameze nabi bumeze burica ugasanga biriko birasubiza inyuma uwo mugambi wa leta ntibazohava basanga biriko birasubiza inyuma kandi amashengero ariyo afise ariyo afise ububasha bwinshi ngaha mu burundi wacu ikindi kibazo mbe leta iriko irategura iki kugira ngo havuke abana bake ngaha mu burundi bubaca ko mbona umenga hariho imico ya kera hari imico ya kera usanga iza ituma abantu babyara benshi nko kuvuga ngo muribaruka ngo murabyara benshi mu mpeka hamwe kandi no kuvuga ati muribaruka mugashyiramo uti muribaruka murababyara mushobora kurera ikibazo cyari icyo Egome murakoze reka tubanze duhe akanya Jean Pierre Kimasi barumbanze imbere yuko duha akanya muganga Juma Ndereye Jean Pierre Kimasi ni gerageza wishyura abantu babiri
Ego murakoze cyane ibibazo bishaka kuba nka bimwe naho nyene baravuga bati banyarucara imbega bo bashikira gute boronka inyigisho gute iwabo we yatubwiye ngo ni
akagoroba k'abavyeyi akagoroba k'abavyeyi je numva catugeranya ko dusanzwe twako kagoroba mu iwacu nta kariho mugabo tubikoresha mu bundi buryo mu bundi buhinga twene dukora kagoroba dukora ku murango turafise ingene dutaye tubikora tukagira ico bita amasensibilisation turahuriza abantu hamwe tukabashikiza ivyiyumviro nakabo bakatubwira ivyiyumviro tukabigisha tukabasigurira turashobora guhuriza rimwe arugwaruka turahuriza hamwe rw'abanyeshuri cyangwa hatari abanyeshuri turahuriza hamwe abantu bari mu mirwi itandukanye nk'akantu nk'abantu usanga bagendana nk'umugabo wa sida tugahuriza hamwe nk'abantu usanga badandaza imibiri abantu bagira n'abagabo benshi tugahuriza hamwe ndetse n'ubwakwifurije gusa mbere tukajya tubasanga no mu misozi hariya mu makaritsiye baba bari cyane mu misozi ya ruguru tukabasanga tukabagisha utunama amanama tugahura ari abo basanzwe mu mice itandukanye kuri steven avuze ati mbega egirize yoba ifise turabizi cyane ko egirize ifise uruhara mu gusigurira mu kumvisha abarundi egirize n'amasengero mu kirundi n'amasengero yego murambabarira urumva turazi ko bafite uruhara kandi bashikira abantu benshi urumva natwe bavuze bati reka natwe tugende buhoro buhoro babwira bati hirya y'ejo haheze imyaka na mirire hadi kuri bice bibiri bibiri n'ibice bibiri ku ijana mugabo tugeze kuri mirongo ine yavuze n'ibinogo byagiye birahaba tutari ko turakora mugo urumva natwe aho icyo duca dukora uko tubereka guhitamo neza nka kundi yari yavuze ati mbega mushyiraho itegeko ya tubereke guhitamo neza umuntu hako aja kubyara abana adashobora kurera abana bahitana ubuzima bwiwe bagatuma abandi bataregwa arabe ikijanye mbege iyo shengero ryo arikorera gute atakomeye atameze neza ataronka umwanya nicyo gituma gute turamushyira ngaho nawe akaraba igishobora kumubesha igishobora kumubesha nyine ashobora kubaho ahandi ho ibintu by'imigenzo hari imigenzo twe dusanzwe dufite avuga ati urabyara benshi umwe kamwe nabwe ko urugo rwiza mu burundi ari rufite abana benshi mugabo urumva nicyo turi ko turakorera kugira ngo turabe ko twuhinduka guhinduka muri adise ejo si hirya y'ejo ni ingazi nk'umuntu agenda rimwe agakoroka ahandi akaduga akagaruka ahandi agashyika hejuru agaca bigakunda tugenda buke buke rero nicyo gituma tuvuga tuti iyo migenzo ya kera yo kuvuga ngo tugire uku n'uku n'uku ibintu baje bakoresha ugasanga abana arabyara agashyira ku misozi wuzura akajyana ku wundi wuzura akajyana ku wundi ubu ntibigishoboka ubu ntibigikunda aho usanga umwana umuntu acana amakara abana abyaye bakazocana amakara ubundi abyaye akazocana amakara atagipimo na kimwe afise ntibishoboka ayo makara ntashobora kuboneka dushaka ko abantu baje babyumva rero bakumva ati ejo turashobora kugira ingwa nimba uno munsi bimeze neza menya ko bagiye urikora byara bashobora kutoroherwa rero tuca tubabwira tuti ivyo vya kera bamuraba tuje turaba ikiruta ikindi tuje turahindura buhoro buhoro egome egome ego dusabe muganga juma ndereye nawe yishure emmanuel na steven mu munota umwe gusa
murakoze uwa mbere yavuze ingire babitunganya mu rwanda mu rwanda barafite abahinga babo biyumvira uko biyumvira bagatunganya amaporogaramu yabo nk'uko babishaka abarundi barafite abahinga b'iwabo ntitubwirizwa gukora nk'ibyo abanyarwanda bakora dukora nk'uko twebwe twisunze ibibazo dufite iwacu n'ingene dusanzwe dutunganijwe nk'igihugu uko twashobora gukora kugira dushikire abantu b'iwacu turafise rero abaremesha kiyago bari ku mitumba yose bagenda bariko barigisha ntidubwirizwa kubikora nk'uko babikora mu rwanda uwa kabiri nawe avuga ibya leta ndagira ndamwibutse ko leta ni iy'abarundi kandi ikozwe n'abarundi kandi ntituze turiyumvira ko ari ikibazo cya leta gusa ahubwo ni uko umurundi uwo ari we wese yumvira gutanga intererano yiwe ahubwo wewe ariko akora iki intererano yiwe ariko aratanga ni iyihe hanyuma abarundi twese twatangura guhindura ingendo tukaza turiyumvira ati none kuri iki kibazo ko mbona ari ikibazo cy'inkoramutima ntitubirekere leta yonyine umwe umwe wese akiyumvira nk'umurundi ati ni ineza y'igihugu kazoza k'igihugu kava muri ibi tuzobishikako ikigira kabiri bavuze ibyerekeye amasengero amasengero jewe nkunda ku kubona ineza hako nubona inabi mu bintu byose birashoboka ko hariho bimwe bimwe tutumvikana ko ariko benshi mu bagize amasengero nabo baremera yuko dufite ikibazo cy'igwirirana ry'abantu uburyo dukoresha nibwo tutumva kumwe abo b'amasengero benshi bigisha uburyo kama dushoboye kumvikana bo bakagenda bakigisha ubwo buryo kama batariko baravuga nabi uburyo bukoreshwa kwa muganga natwe tukigisha uburyo bukoreshwa kwa muganga tutariko turavuga nabi ubwo buryo kama icyo dukeneye gusa ni uko igwirirana ry'abantu rigabanuka nta ngorane n'imwe ihari ego ayo ma ayo masengero hari icyo murakorana hamwe ku bijyanye no gutunganya amanama kuri icyo kibazo
ego cyane rwose twama turi kumwe abo mu masengero benshi baranzi hari n'abahava basigaye biyumvira ko nabo ndi umupasitori cyangwa ndi umupatiri abandi bakibaza ko ndishehe kuko twama turi kumwe kenshi iyo bibaye gakeya ni nk'inshuro zine zitanu ku mwaka turaronka amanama tukavugana turavugana turavugana kenshi nabo ego me murakoze turafise abudere kuri telefone abudere mwiriwe
we na mahoro yego me munyarutse mwazi ikibazo cyanyu canke icyumviro
gihe icyumviro cya mbere nari mfite nuko gihe nshyigikiye uwo mugambi kuko uri kurarama igurana ry'abantu mu burundi birateye ubwoba ugasangaho umuntu umwe yabyaye abana cumi cumi na batanu mirongo ibiri atamikoro afite ubaca usangana ikibazo ariko rero ikindi kibazo naca mbaza uwo mutumire ko mbona amashengero menshi yigisha ati babyare babyare abana benshi muri mu masengero byoca bigenda gusa uwo mugambi baba barabangiye kuwucisha muri ayo masengero kugira abanyagihugu bawumve cyangwa byoba bimeze gutya
reka ntaramuha ayo masengero uramaze kujya gusengerayo ukumva izo nyigisho egome reka nitubyare nitubyare tugwize tugwire nka kujya k'umusenyi wahageze egome izo ni inyigisho za bibiliya kumbure abatumiye baragira icyo bazivuze ko boniface mwiriwe boniface kuri telefone mwiriwe eh mwiriwe mwiriwe egome murakoze gira icyo mushikirije
eh mu mazina mamagara boniface tuzi ni baba serafira ndi kuri tanzania egome bonifasi bonifasi dusa n'abamutakaje hari i tanzania ariko reka abatumire babanze bishure abudere nyakubahwa juma mwishure abudere amasengero yisunga bibiliya kandi akavuga yuko kwisunga bibiliya ngo atari igicumuro sinzi yuko hari icyo kivuga
murakoze cyane ariko nibaza nk'uko mwamubajije ntituze turafatira abantu mu kivunga tubarengera akarimbi si byiza nibyo birashoboka kumbure ko hashobora kuba hari isengero imwe cyangwa zibiri bashobora kuba bakivuga ibyo ariko nabo nyine nibaza ko ibyo baba babivuze kera uno munsi amashengero menshi iyo turi ko turavugana baratahura ko mu burundi dufite ingorane ikibazo cy'igwirirana ry'abantu ibyo barabitahura turabihuriza ko twese sinibaza ko uno munsi hariho isengero na rimwe ashobora kujamwo akumva bariko aramwigisha ngo bavyare nk'umu- nk'u- nk'umusenyi ku kiyaga canke nk'inyenyeri zo mw'ijuru Aba- aba- aba- a- abantu benshi barongoye amashengero baramaze kujijuka inyigisho nk'izo ntazo bagitanga aho dusigaraniye ikibazo eh, hagati ya twebwe n'amashengero nuko bo bavuga ati kuri twebwe ni ugukoresha uburyo kama bwo gutandukanya ibyaro natwe tukavuga tuti kenshi twarabonye hamwe hamwe birakunda ugasanga eh, ah, barashobora gukoresha ubwo buryo kama bi- bi- birakunda ariko abantu bose ntibi- ntidushobora kubafatira ku nguvu ngo bose bakoresha uburyo kama kuko hari a- hari n'abo imibiri yabo igora ntibikunde cyangwa bamwe bamwe nabo ugasanga n'ubwo buryo kama ntibwa- ntibwabakundiye akaba ari nacyo gituma rero twe tuvuga tuti aba mashengero nibatanga intererano yabo bigishe ubwo buryo kama basanzwe biyumvamwo nta ngorane natwe twigishe uburyo bukoreshwa bwo kwa muganga hanyuma tuze duhurire hamwe imbere tubona ko turiko turatera imbere ko tudu- tuduza ikivi twese hamwe egome murakoze reka tubaze eh, jean pierre kimase barumbanze mu bijyanye n'uburyo bwo kugabanya imbyaro hariho abanywa ibinini hariho abiteza inshinge ariko hari ibibazo biza mu banyagihugu batize ubwo buryo bwinshi buri mu ndimi z'amahanga abanyagihugu badatahura icyo ntimwibaza ko ari ikibazo
ego murakoze cyane eh, kira- nge- nge- nge- mbere gato mpereye kuri iki abdere yabadize yunganira muganga icyo nshimye twahurije ko nabo nyene yavuze kandi ni uko abo- abo- abo- abamadini ntibabuza uburyo bwo gutandukanya ibyaro Babu- ntibabuza umugambi wo gutandukanya ibyaro kumbure ni uburyo baca- bemera n'ubundi bataremera neza aho we yagisiguye neza hama ikindi nacyo nababwira nuko nka twe turi kuri twe nuko mwabivuze aba bantu dufite twakira ibiharuro tujya turatanga muri uwo mugambi w'ubushikiranganzi benshi benshi canke bose bari mu madini benshi n'aba- na- n'abakatolika n'abaporoti n'abamizima baruzuye bose na- na- ni- ni- niko nobivuga hanyuma ikindi nacyo ni uko aba batwara amadini ko mbona ata n'umwe aryoherwa n'uwapfuye nta n'umwe aryoherwa n'uw'imbanyi yahitanye nta n'umwe aryoherwa n'umwana ya- ya- yitabye imana yabuze ikimurera cyangwa yazanye na nyina we nta n'umwe biryohera na gatoya hanyuma muvuze muti rero uburyo dukoresha kumbure bushobora- ururimi rushobora gutera eh, intambamyi ugatera ingorane mu mu gutahura nico twebwe tuba turi nico tujejwe rero kubwira ati gusigura aho aho tubyandika aho tu- tubishyira ku mpome ku muryango tubyandika mu kirundi twe dukoresha ururimi rw'ikirundi bije bi- biri mu gifaransa twe tubihindura mu kirundi umuntu aje gutegura yiteje urushinge ndamubwira ni urushinge nuku nuku nuku rumeze uku nuku nuku nuku akabona muti bamutera ni binini akabibona akamubwira ni binini rero kubwira ngo ni amapirire cyangwa ni iki hariho abize bazi ubwenge byorohera gutahura hakaba n'abandi batize ba- batize abo tubabwira mu kirundi ko byose turashobora eh, kubishyira mu kirundi nk'uko eh, abahinga ba- babitwigishije natwe tugahita tubishyira mu kirundi tugahita tubigisha mu kirundi iyo tuvuze ku- ku- ku- ku maradiyo nk'uko kwanyu tugakoresha ururimi bose twese twumva ari mwebwe bamenyesha amakuru dukeneye ko biganira uva mu gifaransa uva mu cyongereza ukabivuga mu rurimi a- abo uri kurasigurira abenegihugu bakeneye ku- kubukoresha akaza yumva neza um- eh, icyo aje gukoresha icyo ari cyo mu- mu kirundi apana mu gifaransa egome murakoze eriya kuri telefone eriya mwiriwe
Mwiriwe neza nyako amenyesha makuru.
egome tubasabe munyarutse mubaze cyangwa mugire icyo mushikirije
Ego byabutse nashaka gushikiriza murakoze cyane rwose kunyakira ku gihugu Amerika kwari ukubatera intege bakabandanya rwose kwigisha kuko hamwe hamwe mu misozi womengo ni ukubiganwa urashobora gusanga nk'umubyeyi ariko aragira ibibazo byo kwibaruka kwa muganga ku nda igira nka cumi cyangwa cumi na rimwe kandi ibindi byose byagenze neza urumva yuko kuba ari nko guhiganwa kugira ngo ati ntabyaye abangana ukuntu noba mpombe ati nakwa nakwa naka mbona babayeho ibintu nk'ibyo rero ni ukubandanya kwigisha cyane rwose hogewe aho mpora mbona cyane cyane iyo onye ruguru usanga umuntu ariko ahiganwa na naka kandi batanganya amikoro jewe icyiyumviro cyo wanjye n'icyo onye murakoze ngaho ku ijwi rya amerika egome murakoze namwe didase mwiriwe kuri telefone Dida- ndageze mwiriwe ndakoze cyane kunyakira ku ijwi rya amerika egome tubasabe munyarutse akabazo kanyu Eh, nanjye ndashaka kubashimira ku kigoro kanyu mubandanye muduhishije abanyagihugu bato bato
egome murarifise ego nandi ico noterera ndashaka kubaza uwo muntu
ego turakumva arakumva barakumva
ndashaka kumubaza kuri uko kuntu ahita avuga yuko ndabizi ngo babahanye insiguro ubona batije babahanye insiguro ndashaka ndababaza nk'uko abantu bafise ubumuga bwo kutavuga bwo kutavuga nk'ibiragi bobo baca babahanye insiguro imeze gute kugira ivyo bintu bikurikize
ni ikibazo gikomeye cyane reka dusabe muganga juma ndereye eh, hari uvuze ibyo guhiganwa ngo abanyagihugu cyane cyane ku mitumba bavyara ari uko babona abandi uko babyaye kugira bahiganywe icyo kibazo mukicishura gute muce mugira ko ni ikic'ubumuga
murakoze reka mpere kuri icyo cy'ubumuga kuko cyo cyoroshe cyane turafise amashyirahamwe ahurikiyemo abo bantu bafise ubumuga butandukanye cyane cyane nk'abatabona cyane n'abo badashobora kuvuga abo nibo dukorana kuko nibo bazi imvugo yabo bagenzi babo nibo bashobora kubasigurira abo rero nabo turamaze kubigisha kandi nabo baragenda bagasigurira bagenzi babo uyu nawe yavuze rero icyerekeye kubandanya guhimiriza nibyo dutegereza kubandanya kandi icyo ni igikorwa cya minsi yose nawe nyine tumutumire ko azarahimiriza n'abandi ariko kandi ndamwereke yuko guhindura imibereho y'umuntu si ikintu cyoroshe si ikintu ugira uno munsi ejo ukaba watoye inyishu birafata umwanya uyu mwanya rero ni ukubandanya turi ko turabangira ariko tubandanya kandi twigisha kugira ngo hatebe hashike icyo gihe abantu bazohinduka yibuke ko ejo hahise abarundi yize kahise k'igihugu cyacu abarundi twari twubatse igihugu cyacu mu ntambara abantu baragenda bakagwana tugafata aho tuba ni ukuvuga ko mu mitwe yabo haracyariho ako kantu y'uko turi abantu b'abagwanyi kurwana nako uba ukeneye abantu ikigira kabiri turabarimyi n'aborozi kandi iyo ukeneye kurima cyangwa korora uba ukeneye abantu benshi ari nacyo gituma rero abantu bakiri kwarafatira kuri bya bindi bya kera sokuru yari avise abagore batatu abana ijana kubera yuko wewe yari afise isi ndimwa nini cyane afise amahanga yose ashobora kugenda cyangwa yagenda kurwana ariko uno munsi ntibigikunze nicyo gituma duhamagarira abanyagihugu kugira ngo bahindure ingendo bamenye ko ibyo twarimo ejo hahise uno munsi byahindutse kandi ejo siko bizaba bikimeze nicyo gituma dubwirizwa guhinduka uno munsi ego imbere y'uko tukureka muganga ugire ko ugire impanuro utanze cyangwa akajambo kanyu mutanze mu munota nk'umwe
murakoze nashaka gutumira abarundi n'abarundikazi batwumviriza bamenye y'uko irondoka rijyanye n'amagara meza na cyane cyane iki kibazo cyo gutandukanya imbyaro cyangwa kuzihagarika burundu ni ikibazo cy'inkoramutima ku murundi wese ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa ntihagire n'umwe abitererana abandi ntihagire n'umwe yiyumvira ko ari ikibazo cya leta yonyine ni ikibazo cya twese umwe umwe wese natanga intererano yiwe aho asanzwe ari ego murakoze reka tuze kuri jean berikimasi barumbanze ibibazo byari bikiri byinshi abanyagihugu baracakura ndetse n'ibibazo na jenali mfise biracyariho ariko biraboneka yuko ari ikibazo tuzobananya tugaruka ko kandi naho twokigaruka ko nta kibazo no kugira tura yuko twogitorera umuti tubasabe muvuge akajambo ka nyuma kuri iki kibazo canke ku mpanuro mwotanga
ego murakoze cyane deni baza ko akajambo ka nyuma nubwira bariko baratwumviriza cyane cyane ko twoteza kumenya yuko irondoka rijanye n'amagara meza kudufate ku mugambi wo kubyara ku rugero ari ari umugambi nibaza yuko uri gutera imbere cyane kandi ujya habona kandi ku neza yacu tugateza kumenya yuko uwo mugambi uraba ubuzima bw'umuntu kuva akiri mu nda hama akavuka hama agakura akagera mu bigero hanyuma akibaruka hanyuma noneho no kugera mu busaza ni ukuvuga uwo mugambi uraba icyo ni ukuvuga nk'umugambi nyamukuru irondokeje n'amagara meza bajyamo bose yaba umwana yaba ukuze yaba uri mu rugero cyangwa ugeze mu zabukuru murakoze ikindi nacyo ni uko nko mu bijyanye n'iterambere yego mu masegonda make cyane
ibitobwa cyane ngo ngo ngo purani famire niyo zituma dutera imbere irafasha gusa irakonsiga ni kimwe mu yindi migambi yofasha abantu bacagira ati rero purani famire niyo twoca tugenda ko gusa menya yuko bavuze ko hari abandi dukora bimwe tugenda turi paralele kugira ngo turabe ko ejo hoba ari imitende bakadufasha kumvisha abantu ibyo byo kwigisha byose bakadufasha tugashobora kuza muri uwo mugambi murakoze turabashimiye turashimiye na muganga juma ndereye ikiganiro kigarukiye ngaha ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandaye mugume ku maradiyo yanyu